muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe mwiriwe neza seni thomas kamirindi ubasuhuza nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda muradukurikira kandi no ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro ni ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero abakandida depite mu rwanda baraye batangiye kwiyamamaza mu matora ya- ateganijwe mu kwezi gutaha amatorero y'abadepite ayo matora azaba ku itariki ya kabiri iya gatatu n'iya kane ukwezi kwa cyenda turaganira ku kazi k'indorerezi z'imiryango nyarwanda itari iya leta sosiyete sivile nyarwanda indorerezi z'amatora ni iki nk'uko amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora abisobanura mu ngingo ya makumyabiri na karindwi indorerezi y'itora ni umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ukora ku giti cye cyangwa ari intumwa y'umuryango nyarwanda utari uwa leta ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari iya leta umuryango ushingiye ku idini urwego rwa leta rufite mu nshingano zarwo ibifitanye isano n'amatora igihugu umuryango mpuzamahanga cyangwa mvamahanga wemerewe na komisiyo y'igihugu y'amatora gukurikirana ibikorwa by'amatora ihuriro ry'imiryango nyarwanda rero itari iya leta ni indorerezi turi kumwe n'umuvugizi wabo umuvugizi wa sosiyete sivile nyarwanda yitwa sekanyange jean leonard simbatindiye tumuzane jean leonard uraho urakomeye
ni muraho neza urakomeye rwose eh tumeze neza Eh, eh mm.
ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusobanukirwe n'akazi k'indorerezi niko aya mabwiriza aravuga yuko indorerezi ari umuntu ubyishakiye niwe ujya akagenda akabyisabira hanyuma bakamwemerera barabemereye rero none kuki mwebwe mushaka kujya kureba kuba indorerezi mu matora
Eh, twebwe nk'imiryango nyarwanda itari iya leta eh, twemerewe n'ubundi kuba indorerezi nk'uko mwarimu bivuze Eh, tukaba twarasabye urwego rubishinzwe gutanga uburenganzira bwo kuba indorerezi ariyo eh, komisiyo y'igihugu y'amatora bakaba baraduhaye n'ubwo burenganzira yuko tuzaba indorerezi muri aya matora eh, y'abadepite eh, tugiye agiye gukorwa mu kwezi kwa cyenda ariko akazi ko kuba indorerezi ko katangiye na mbere Mhm.
karimo Eh, tukaba rero twarabonye ubwo burenganzira kandi n'imiryango nyarwanda itari iya leta n'ubundi mu nshingano zacu harimo eh, kureba ko eh, gahunda yateguwe ikorwa neza Mm.
Eh, n'amatora rero aba yateguwe n'inzego ni byiza ko eh, tujyamo tukareba koko eh, niba eh, yubahiriza amategeko niba akorwa neza niba ntababangamiye niba abakandida eh, bose nk'uko baba barabisabye bifuza kujya mu myanya eh, biyamamariza niba eh, uburenganzira bwabo bwubahirizwa nibaza rero ko nka- nk'imiryango nyarwanda itari iya leta natwe eh, niyo mpamvu twasabye kugira ngo tube indorerezi kandi tukabyemererwa ye reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na sekanyange jean leonard ni umuvugizi w'ihuriro nyarwanda ry'imiryango itari iya leta Ni- turaganira rero ku ndorerezi akazi k'indorerezi mu matora muzi ko amatora y'abadepite azaba ejo bundi mu kwezi kwa cyenda niko sese kanyange we
yego
ubwo rero noneho murabyisabiye murabyemerewe none se ubwo twavuga yuko muri icyo gikorwa cy'indorerezi ubwacyo nyirizina muri- none se ubwo muri abakozi ba komisiyo y'amatora
oya nta- nta- ntabwo indorerezi ziba ari abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora Eh, Ah, kubera ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite abakozi bayo ba- ba- bakora ako kazi bara- banabihemberwa aha Twe- twebwe ni ukureba uburyo amatora ah, ah, azakorwa kureba uburyo ah, kwiyamamaza bikorwa ah, kugira ngo tuzatange raporo tugaragaza uburyo twabibonye niba byaragenze neza ibyagenze neza tubivuge ibyo tubona bitagenze neza nabyo tubigaragaze tunasabe ko wenda hari ibyakosorwa mu byo twaba twabonye ko eh, bitagenze neza muri muri iyi periyodi yose ya kampanye ndetse n'umunsi w'amatora nyirizina
na nyuma yaho mu mabarura n'ama- amajwi nabwo murabikurikirana cyane rwose turabikurikirana tukareba uburyo amajwi yabaruwe n'uburyo yatangajwe ndetse n'uburyo eh, na- na- n'abiyamamaje bakiriye ibyavuye muri aya- muri muri- muri iryo barura riba ryakozwe nabyo turabikurikirana Mm.
Eh, ari ababyishimira intsinzi babonye ari abababara aho tugomba ku- ku- kureba uburyo birimo bikorwa niba ntawahahutazwa cyangwa se niba bikora byose bikorwa ku buryo bukurikije amategeko noneho rero ubwo muba mubwa- mubogamiye hehe ni muri abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora nta- muba mubogamiye ku ku mashyaka se ku bakandida bigenga se mu- muri he
twebwe twebwe nta nta- ntaho tubogamira tw'imiryango nyarwanda itari iya leta Eh, nta- nta- nta- nta- ntago eh, ntago ibogamiye kuri leta kuko ntago turi abakozi ba leta mhm, nta nubwo turi kuri abo bakandida bi- baba biyamamaje mm.
kuko eh, murabizi aba- abadepite tugiye gutora mu minsi iri imbere biyamamaje ku bice bitandukanye hari abatanzwe n'imiti- n'imitwe ya politiki Mm.
hari abakandida bigenga biyamamaje hari ndetse n'abiyamamaje ba- ba- ba- ba- bazahagararira ibyiciro byihariye mu nteko ishinga amategeko Mhm.
abo bose rero kuko ni imyanya mikeya eh, imyanya mirongo inani ibihatanirwa abiyamamaje ni benshi bararenga magana ane aho ngaho rero niho tujyamo kureba niba bose barenga magana ane biyamamaje uburenganzira bwabo bu- bu- bwubahirizwa eh, mu mu gihe cyo kwiyamamaza yewe twanabirebye na mbere barimo batanga kandidatire bajya no gushaka ah, ah, ababasinyira kugira ngo babone ubwo burenganzira bwo kujya kuri lisite ya- y'abakandida Mhm.
aho rero nta n'umwe tubogamiraho twe ni ukureba uburyo gusa ah, amategeko yubahirizwa niba ababikora bose ari- arizo ari abakandida ba- bajya ku- gushaka ababasinyira niba babikora mu buryo bukurikije amategeko ari igihe cya kampani yatangiye ejo niba nabyo birimo bikorwa mu buryo bukurikije amategeko twe tureba bose haba ari umukandida wigenga hari imitwe ya politiki ndetse n'aba bandi bazahagararira ibyiciro byihariye nabyo tureba niba ibyo barimo bakora bikurikije amategeko tukareba n'uburyo ah, komisiyo y'igihugu y'amatora ah, irimo itegura aya matora niba nabyo ikurikiza amabwiriza iba yarashyizeho ndetse n'amategeko agenga aya matora ntabwo rero nta nta ruhare n'umwe tubogamiraho twe ni ukureba niba amategeko yubahirizwa ye none se ko bisaba abakozi benshi ubwo ngubwo uko ubi- uko ubidondaguye byose bisaba abakozi benshi murabafite
Nta- ntabwo ari abakozi twebwe eh, imiryango nyarwanda itari iya leta turabakorerabushake Mm.
dufite rero imiryango myinshi dufite abantu benshi eh, biyemeje ku- ku- ku- kuza gukora akazi ko gukurikirana amatora nk'indorerezi kandi bakabikora badahembwa ni abakorerabushake ni abantu dukorana nabo mu gihe runaka kizwi eh, manda yabo ikaba irarangiye ntabwo ari uvuga ngo ni abakozi bahoraho cyangwa se bakorera umushahara Mm.
ni indorerezi ni nayo mpamvu ah, tujya kubakira ibyangombwa tubasaba ibyangombwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora bakaduha ibyangombwa bibemerera koko bajya kuba indorerezi Mhm. none se mwebwe musabwa iki komisiyo kugira ngo ikwemerere kuba indorerezi ibasaba iki
icyo dusabwa eh, icya mbere ni uko ah, ah, tuba tuzwi tu- tu- nk'imiryango nyarwanda itari iya leta kuko turazwi dufite ibyangombwa mu gihugu turakora Mm.
Eh, icya kabiri ni uko ah, tuba twabahaye urutonde rw'abantu tuzakoresha mu kazi k'indorerezi Mhm.
tubaha amazina imyirondoro yabo amazina yabo hari hari fi- ifishi fomu buzuza buri muntu agomba kwizuriza ku giti cye nawe yemera ku- kuzaba indorerezi Mhm.
ah, agashyiraho n'agafoto ah, agafoto ka- kagufi ka pasiporo Mm.
tukabijyana muri komisiyo y'igihugu y'amatora komisiyo y'igihugu y'amatora nayo ikaduha eh, eh, urwandiko eh, rwemeza ko uwo muntu bamwemereye kuba indorerezi muri aya matora Mhm.
noneho baka- baka- bakaduha na buri muntu baji igaragaza ko yewe n'ifoto ye kugira ngo n'abandi banamubona ari mu kazi babone ko ari muri ako kazi k'indorerezi ibyo bintu bibiri nibyo nibyo komisiyo y'igihugu y'amatora iduha kandi duha ni natwe imbere zacu kugira ngo nyine akazi ziba zirimo umubona wese abone ko ari mu kazi ah, atamwitiranya yenda n'aba- n'aba- n'abandi Mm. hanyuma umaze kubona uburenganzira bwo kujya gukora ako kazi k'indorerezi hari impamvu zishobora gutuma utakaza ubwo burenganzira komisiyo ikakwambura nabyita ubwo burenganzira ubwo bubasha bwo kuba indorerezi
Eh, bya- byashoboka byashoboka uramutse utandukiriye kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite amabwiriza agenga indorerezi iba yaraduhaye Mhm.
Ur- rero yatandukiriye byanze bikunze komisiyo y'igihugu ishobora ku- ku- kwambura ubwo burenganzira uretse ko natwe ubwacu nk'abayobozi kuko natwe indorerezi tuba tuzikurikirana du- tureba niba zikurikiza amabwiriza natwe tuba twarazihaye n'uburyo zigomba kwitwara Mhm.
haramutse utandukira akajya kwivanga mu bitajyanye n'akazi ko kurorera amatora Mhm.
icyo gihe natwe ubwacu dushobora kuba twamwakanira ibyangombwa tuba twaramuhaye Mm.
Mm.
amabwiriza muhabwa na komisiyo ntabwo ari amasezerano nta masezerano mugirana na komisiyo ni amabwiriza gusa ibaha
Eh, hari amabwiriza iba yaratanze agenga indorerezi Eh.
kugira ngo kugira ngo niba uri indorerezi ubonye icyangombwa ugomba kwi- gukora kwitwara gutya kuko ntabwo indorerezi igomba kwivanga mu bikorwa byo kwamamaza kuko uba ugiye eh, kureba ibi- ibi- ibikorwa Mhm.
ukazakora raporo Mm.
ntabwo uba ugiye gutanga amabwiriza y'ibirimo bikorwa Mhm.
rero iyo uri indorerezi ugomba ukaje- uragenda ukareba ibirimo bikorwa uba ufite amategeko n'amabwiriza ahari y'uburyo bi- byateguwe birimo bikorwa ukareba itagenda neza ukazakora raporo ukayishyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo eh, zibe zaza zaheraho ubutaha zitegura amatora y'ubutaha ubwo navuga komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo babe baheraho Mm.
ubutaha bat- bakosore ibita- ibiba bitaragenze neza mu yandi ariko niba magambo hari n'ama- na- yego komeza n'amakosa agaragara Ah.
niba hari n'amakosa agaragara abantu baba barabonye bishobora no kuba byanakurikiranwa n'izindi nzego wenda n'ababigizemo uruhare bakaba wenda ba- ba- bagira uburyo bahanwa Mhm.
ariko twebwe icyo tureba nk'indorerezi ni ukugenda tukareba igikorwa uburyo gikorwa tugakora raporo nta kindi
nta masezerano musinya na mushyiraho umukono na komisiyo
komisiyo nk'umu- komisiyo y'igihugu y'amatora nk'umu eh, nk'urwego n'ubundi dukorana buri gihe tuba dufitanyemo iyo twasinyanye nayo kera Mhm.
ko ko eh, n'ubundi igihe cy'amatora nikigera bazajya baduha ibyangombwa byo kuba indorerezi Mm.
dufitanyemo iyo na komisiyo y'igihugu y'amatora Mm.
Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku kazi k'indorerezi umutumirwa sekanyange jean leonard umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari iya leta baza batangiye rero akazi k'indorerezi mu matora y'abadepite azaba ku itariki ya kabiri iya gatatu n'iya kane m- muri kuriya kwezi kuza kwa cyenda kuri telefone dufite pascal nduwimana nduwimana we nduwimana halo yehwiriwe
muriwe neza akabazo cyangwa igitekerezo
eh muriwe neza ndi pascal nduwimana ye ufite igitekerezo cyangwa ikibazo Eh, jewe ndi jewe ndi mu gihugu cy'u rwanda yego
Eh, namwe nkurikirana bamwe abiyamamaza narabonye abandi aho bari ko biyamamaza Mhm.
Eh, nta ndabiye mu bindi bihugu nahora njyamo mbona umenge no mu rwanda baragerageza kubahiriza amabwiriza Mhm.
yego ari gusa ibintu bijyanye n'indorerezi ntabwo turamenya indorerezi ariko abo nabonye biyamamaza baza- bashaka imyanya yo kuzaba mu mashinga amateka mbona umengo barubahiriza amabwiriza gusumba kandi twari tumaze kuja
none ko u- u- uri kumwe se n'umu- n'umuvugizi w'ihuriro rya- ry- ry'imiryango nyarwanda ifite indorerezi mubaze rero nyine izo ndorerezi- izo ndorerezi mutarabona urifuza ko zaba zimeze gute
bo indorerezi nyine bifuza ko zazogenda zigakurikirana ingene amatora ariko aragenda kuko niho amatora aca yemerwa ko yaciye mu muco
nawe ushaka kubabona se cyangwa
yeee cyakubabona kugira tuze turamenya ati none mu bindi bihugu nko mu bihugu twavuyemo natwe kugira tuzoze turatanga ubuhamya tumenya ingene tu- ibi- mu bindi bihugu babitunganya ubwo wavuye mu gihugu cy'u burundi
Yeee, navuye mu gihugu cy'u Burundi ubu ndi mu gihugu cy'u Rwanda ye pascal urakoze
yego merci
sekanyange we wamwumvise rero halo Eh, Oui.
oui, hello, ndakumva ye sekanyange pascal wamwumvise
namwumvishije Ara- ara- ara- aravuga ko yatangiye kubona abiyamamaza ariko atabonye indorerezi Nta- ntabwo ari ngombwa wenda nuko indorerezi yazibona kuko indorerezi ntabwo ziba ari nyinshi cyane ariko hari y'aho aba- abakandida b'abiyamamaza akenshi indorerezi ziba- ziba zihari Mhm.
hari izacu za sosiyete sivile ndetse n'izindi zishobora kuba zaravuye ahandi hatandukanye Mm.
ariko yitonze neza burya abareba ashobora kujya abonamo abantu bafite baji eh, igaragaza ko ari indorerezi ku buryo ashobora kuba yamenya turiya muntu ni indorerezi ntabwo we yaje kwamamaza cyangwa ntabwo yaje kwiyamamaza Eh, baba bahari indorerezi ziba ziba zigaragara ariko kenshi ushobora no kutazibona kuko abi- ah, kampanye aho yabaye haba hari abantu benshi cyane Mm.
Eh, ariko indorerezi zacu ziba zihari ahantu henshi henshi ntabwo zagera kuri buri hantu hose habereye igikorwa ariko mu gihugu hose turazifite iyo baje mbese ifite ibara ryihariye
Ah, komisiyo y'igihugu y'amatora itanga amabaji abasa aho bitandukanira ni ni ku ifoto Mm.
Eh, ni baji iba igaragaza ifoto yawe na- na- n'aho ugo- na- na- n'aho ugomba gukorera niba ari ku rwego rw'akarere niba ari ku rwego rw'igihugu Mhm.
eh, cyangwa se niba ari niba ari no- no- no- no- no- no ku murenge kuko baji zo ziba zigaragaza limite y'ahantu utagomba kurenga eh, bitewe n'u- n'u- n'u- n'uwagiye kugusabira icyangombwa kugira ngo uzabe indorerezi Mm.
nkatwe muri mu miryango nyarwanda itari leta twasabye twe tuba- haba harimo ibice bibiri Mhm.
haba hari indorerezi zifite ububasha zifite zahawe icyangombwa cyo kuba za- zazenguruka mu gihugu hose zireba uburyo eh, kampani ikorwa amatora eh, azagenda Mhm.
haba n'izo ni- ni- n'ibyangombwa nko twasabye by'indorerezi zaba ziri mu karere ku buryo atarenga ako karere akorera muri ako karere gusa Mm.
Eh, radiyo ijwi ry'amerika murisanga kuri telefone turi kumwe na bruce bruce we bruce karame wari uzimiriye he
ndahari ndahari nta kibazo wiriwe
mwiriwe neza akabazo cya- cyangwa se igitekerezo
Okay, nta kibazo eh, ni ugushima Mm.
iyo urebye koko ubona ingabo z'u rwanda koko zibikora neza nta kibazo zikora ibiki se?
ukabona eh ingabo z'u rwanda zije mu matora gute eh, eh, ubwo si- si izo ndorerezi ubwo indorerezi ni abanyamahanga n'ubundi babaje usanga nyine babitegura nk'uko byagenwe ariko hari akabazo nyine eh, ubushize nabonye Eh.
nko mu matora usanga habira- hari ababa bateguye umuntu ashobora kwiherera agakora agatora umukandida ashaka aha ugasanga hamwe ntabwo byubahirizwa ahita aza yinjira gusa ahita avivura gusa n'umuntu areba akaba yamurebera nawe akavuga ati nanjye ndatora uyu nguyu aha A- ako kabazo niko umuntu ashobora gukosora ariko ibindi byose turabishima nta kibazo kuko usanga aribyo nta kibazo kiba gihari ntabwo nsobanukiwe neza urashaka kuvuga ko ingabo z'u rwanda ziba ziri mu mu- mu biro by'amatora oya eh ntabwo ziba zirimo eh Eh.
nu Ibi ntabwo ari ibi- nka kuriya urabona Eh.
iyo umuntu agiye gutora eh arinjira mu cyumba cy'amatora haba hari umufasha gu- gutoresha akamubwira ati ndaguhereza ikaramu ubivure ubivure ugende eh ariko ugasanga avivuye avivure aho hafi hafi y'aho ngaho nyene a- uwo- uwamuhereje urupapuro a- yashobora kubivuraho ugasanga amuvivuriye imbere kandi atari byo kandi hari icyumba cy'ubwiherero bashyizeho kugira ngo abikore neza mu mutuzo nta kibazo afite asohoke nta kibazo mm.
Eh, ugasanga nyine ntako kantu kabayeho ariko ibindi byose nta kibazo eh bruce urakoze yego
sekanyange we halo yego niko aka kabazo nimba ari akabazo bruce avuze yuko umuntu mu by'ukuri atiherera nkamwe nk'indorerezi mubona ari ikibazo cyangwa se ni ibintu bisanzwe
Eh, eh, Bruce icyo yaravuze wongera wenda hari n'icyo yaravuze wenda ucyumva nabi yaravuze indorerezi z'u rwanda ngira ngo wenda wumva ingabo z'u rwanda Mm. Eh, ese yavuze indorerezi zo- yavuze Numvi- yavuze indorerezi z'u rwanda Ah, nabyumvise nabi nsabye imbabazi yego Yego, Eh, yego.
eh, icyo icyo avuze nacyo nabyo nibyo tuba tugomba ku- nibyo indorerezi zacu ziba zifite kujya kureba mm, niba ubwiherero hari aho ah, ibiro by'itora uburyo biteguye mhm, niba ah, umuntu uje gutora koko abona umwanya ajyamo wenyine agatora nta muntu uri- umenya icyo atoye nta n'umuri hejuru cyangwa se eh, ushobora kuba ya- yamwinfluwansa ku buryo yatora uwo atatekereje Mm.
ibyo nabyo turabireba kandi tubikorera raporo icyo icyo navuga ni uko aya matora yo turimo ubu ngubu ntabwo turageze umunsi wo gutora Mm.
ariko mu myaka yashize eh, mu matora yandi yagendaga aba wasangaga haba hateguwe neza kuko na raporo twatanze eh, nk'umwaka ushize urugero mu matora ya perezida Eh, na- nta namwe twagiye tubona ko hari ikibazo cy'ubwiherero cya- cy'ibiro by'itora biteguye nabi ku buryo ubwiherero ah, umuntu atajya ahantu yisanzuye neza Mhm.
gusa nk'icyo avuze Mm.
cy'umuntu ushobora kuza aje gutora akabona yenda kujya muri bwa bwiherero kugira ngo atore ah, nta mu- ntawe umureba kuva ko yenda bimutesheje umwanya agahita atorera hafi aho ngaho Mhm.
na- na- na- ashobora kubikora kuko yumva ko nta nta kibazo ariko ntabwo biba byiza biba byiza niyo mpamvu baba bateguye baba bwiherero ni ukugira ngo umuntu agende ajyemo yiherere nubwo yose uwo yatoye si na ngombwa kugira ngo abandi bamenye ngo yatoye nde Mhm.
rero kuba yabikorera a- ahasanzwe nibaza ko we yakumva ko nta kibazo bimuteye ariko byiza ko ahantu haba hateguwe ah, hagomba gukoreshwa nk'uko hateguwe Mm.
Mm, ni bwa bwiherero bwa- bwa- bwateguwe bugakoreshwa- bugakoreshwa icyo bugomba gukoreshwa Mhm.
nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze agira ngo ariko twe ntabyo twabonye ni nayo mpamvu nta- no muri raporo yacu ntabyo twigeze dushyiramo Eh, ariko babivuze kubera ko yenda yatahaga urugero rw'uko umuntu ashobora kubikora mhm.
Mm.
mubibonye mwabishyira muri raporo
twe tubibonye twabishyira muri raporo tukadivayizi tugatanga inama y'uko abanyarwanda kuko eh, na mbere yaho y'uko amatora ajya kuba eh, mu bijyanye no- n'uburere mbonera bwo kwigisha abaturage uburyo amatora akorwa ndetse n'uruhare rwabo mu matora agiye kuba eh, n'inyungu bafite muri ayo matora agiye kuba nkatwe nka sosiyete sivile tuba twaragizemo uruhare tuba twaragiye dukangurira abaturage uburyo bagomba kwitwara mu matora Mm.
nubwo tugiye kuba indorerezi ubu ngubu ariko na periyode ya mbere mu bijyanye n'uburere mboneragihugu no kwigisha abaturage tuba twaragiye tubakangurira uburyo bagomba kwitwara mu matora n'ibyo tuba twaragiye tubibabwira Mhm.
ko niba ugiye gutora ari wowe ugomba kujya gutora ku giti cyawe ugomba kumenya uwo ugiye gutora kandi ugakurikiza inzira iba yateguye kugira ngo umuntu atore niba eh, ugomba kugenda bakareba kuri lisite kuriho ugatanga ikarita y'itora ugakomeza ukajya gutora ukazana eh, urupapuro rw'itora ukarushyira muri bogisi aho byateguwe biba bigomba gukorwa n'abantu bose baje gutora Mm.
ibyo tuba twagenda tubikangurira abanyarwanda bose muri cya gihe cyo kubashishikariza kuzitabira amatora Mhm.
Mm.
ijwi ry'amerika kuri telefone dufite na louis michel louis michel we
yego yego yego tomu uriho tomasi kamirindi uraho neza amakuru tomasi we amakuru ni meza gusha ku ngingo akizuba arimereye nabi njye barimereye nabi bakaneye gutinda cyane natindira abandi yego nsuruza uwo mutumirwa wacu uwo mutumirwa wacu we
arakumva ariko sinzi
reka Reka- munaze niba ikomereze.
aransubiza ngewe afite akabazo k'amatsiko
radiyo yawe ariko iri kuvuga cyane Eh, reka nigire mfite akabazo k'amatsiko akanyihunge ye
rwose hano mu rwanda ubu ngewe ntuye hafi y'ikigo hafi ya site ku kigo cy'umusoro aho batorera
yego
radiyo cyakujena oya
noneho rege mfite- mfite akabazo yego uhageze gusa ku munsi w'amatora Ah, wagira ngo habaye ubukwe utari n'ubwo mu isi bwo mu ijuru ukumva indirimbo z'imana ukumva abantu baririmba ukumva abantu barinjira mu biro by'itora umuntu akagenda agatora nta cya bindi bavuga ngo ngo bakwereka ngo tora gutya tora gutya tora gutya jame hano muri eh, kamonyi nta birabo ni muri Ah.
kamonyi ngewe niwo mvugira aha akabazo mfite ni aka ngaka rero ubonye ukuntu ibintu bimeze kweri nibajije nariko reka mbaze uwo muntu uhagarariye indorerezi leta hari ikintu idepansa kugira ngo indorerezi zize kurebera
yego urashaka kuvuga nimba leta itanga amafaranga rwose kuko niba leta idepansa urashaka kuvuga nimba leta itanga Indorerezi amafaranga
kubera iki kubera ko ngewe mbona ko nta kintu bivuze vuba kugira ngo abantu baze kurora kuko bimeze neza abantu bagenda bagatora bakagira gutya Ese izo ndorerezi niba leta idepansa izo depanse zaba ari iziki ngako akabazo ka mbere akabazo ka kabiri yego mbega mu matora y'abadepite hano mu rwanda hazaho n'indorerezi mpuzamahanga ariko se rwose peri niba igihugu cyacu turi mu nzira y'amajyambere tukaba twirwanaho nizo izo ndorerezi leta idepanse izo depanse koko ni necessary ye reka utubazo twanyu kuba mutukora tubiri urakoze urakoze cyane tom Yego.
urakoze cyane imana iguha umugisha yego nawe
yego
ijwi rya amerika niko se kanyange we
karame uyu louis michel aravuga ati leta iradepansa buriya ni ukuvuga itanga amafaranga we nibyo yibaza eh,
hari amafaranga leta ibaha
oya ah, aho ngaho nta- nta- ntago leta itanga amafaranga mu ndorerezi Eh, leta y'inshingano zayo ni ugutegura amatora ah, binyuze muri komisiyo y'igihugu y'amatora ikayakora kandi bakaba bize neza ko zagenda neza ku bijyanye n'indorerezi rero indorerezi rero ni abantu baza ku ruhande bataba bari aba leta badata- badahabwa bije na ingengo y'imari na leta Eh, bo ariko nabo mu nshingano zabo eh, baba bakwiye ku- ba- ba- nyuma y'amatora bagira inama eh, inzego zitegura amatora bi- bashingiye ku byo babonye uburyo amatora yagiye- yagenze mm.
bakaba bagira inama bati ubutaha amatora muzategure mwi- mwibanda kuri ibi ngibi kuko twabonye bitagenze neza Mm.
bikaba bya- byafasha leta rero kuba ya- yagira bimwe inoza eh, mu byo yakoze Louis Michel aba- arashima avuga ko amatora mu rwanda ategurwa neza Mhm.
nta n'impamvu yo kugira ngo indorerezi zizemo Mm.
ariko niyo ikintu cyaba kimeze neza ni byiza ko hagira abandi ku ruhande baza kureba bwa bwiza bwabyo uburyo bikorwa kuko abantu bakazanabyemeza ari abantu bari- bari- bari ku ruhande batari muri leta ba- ba- bagomba nabo gusohora raporo yabo Mm.
kuko na komisiyo y'igihugu y'amatora y'ubwayo iramutse iteguye amatora ikazanatanga raporo y'uburyo amatora yagenze ivuga ko ari byiza nta abandi bantu ku ruhande nabo ba- bayakurikiranye nabo bagira raporo itanga rimwe na rimwe bashobora wenda no kuba komisiyo y'igihugu y'amatora yakomeza kwishima ko ibintu bimeze neza ntigire ibyo igenda yempuvinga cyangwa se inoza Ikosora, neza eh.
ishobora kuba bitaragenze neza Mm.
akaba ariyo mpamvu rero indorerezi nazo zi- ni ni byiza ko ziba ziriho kandi mu- ku isi yose zibaho nta nta bantu baza hano baba badafite eh, ingengo y'imari badakoresha ingengo y'imari y'igihugu yego cyangwa se ya leta Mm.
hari hari- hari- hari akabazo yabajije gutya gusa k'indorerezi z'amahanga muri aya matora hari Eh.
izaje
indorerezi z'amahanga eh, ubundi ziraza mu rwanda ubu ngubu eh, byanze bikuze nabwo zizaza ariko nta- nta- ntazo muri ino minsi ibiri eh, uyu munsi n'ejo aho twa- turimo tuzenguruka ntazo turahura nazo Mm.
ariko byanze bikunze wenda nazo zishobora kuzaza ariko kuva ejo eh, kwiyamamaza byatangira twebwe aho turimo tuzenguruka nta nta- nta ndezi z'amahanga turabona ariko Mhm.
byanze bikunze buriya zizaza kuko eh, n'umwaka ushize twara- twahuranye nazo nyinshi Mm.
Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga akazi k'indorerezi mu matora gakorwa gute izihe ngorane mbese bimaze iki nibyo umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda sekanyange jean leonard arimo adusobanurira iri huriro sosiyete sivile naryo rifite indorerezi muri aya matora kuri telefone turi kumwe na kubwimana kubwimana we
karame wiriwe neza
yewe kamirimba yego uratangaza iki
waho uri aho yego yego
uriwe se kanyange
harakumva Eh, nge ndi kigali mu rwanda Mhm.
mu rwanda nge ndi mu rwanda Mhm.
mu ntara y'amajyepfo akarere ka kamonyi Mm.
umurenge n'ingamba Mhm.
nagira mbaze uwo mutumirwa wadutumiriye Mm.
Eh, nibyo ku- kuri site y'amatora haba hari indorerezi kuri ubu nkatwe aho dutorera haba hari ibyumba birenga bigera nko mu icumi bitewe n'imidugudu kuri site y'amatora ku kigo cy'amashuri Mhm.
iyo ndorerezi izaba ari imwe izamenya ibyabereye mu cyumba rero mu bindi Twe dukunda kuba tubona iziba ibiri hanze aho iri hanze aho ngiye mu nzu nakira urupapuro ruvuganye n'urumpa ubwo ndajya mu mu cyumba cy'ubwiherero iyo ndorerezi iza- izaba iri hanze ntizamenya icyo twavuganye icyo twikiranyiriye Mm.
Mm, noneho no mu bindi byumba bikaba bimeze gutyo none izo ndorerezi isora yambaze ziherekeza ayo matora impapuro z'amatora kuva kuri site kugera ku- aho babarurira
ye urakoze kubwima
ako kabazo niko nagira ngo mbarize sekanyange thomas we turi kumwe komera
nizo yeguwe ye ijwi ry'amerika sekanyange we
Eh, indorerezi yemerewe kwinjira mu cyumba cy'itora cyangwa iguma hanze
indorerezi rwose eh, nta- nta- ntaho ihejwe Ah.
aho aho- aho itajya ni muri ni muri bwa bwiherero aho umuntu agenda ku giti cye agiye gu- gutora gushyiraho igikumwe niba ari igikumwe cyangwa gu- gukoresha ikaramu ahandi hose mu byumba by'i- mu cyumba cy'itora indorerezi zijyamo Eh, i- i- ubundi n'izi ndorerezi zacu twe tuzibwira ko kandi nako binagenda ziragenda zikajya ahantu ku buryo aho iba iri ibasha kureba ibikorerwa aho ngaho byose ibikorwa n'abantu ni- ni- na- n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora n'abakorerabushake baba bari aho ngaho ku buryo eh, hagize ikiba gikozwe n'umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa n'umukorerabushake wa- wa- wa- uhita ubibona Nta- icyo icyo udakora ni ukujya muri bwa bwiherero aho umuntu ku giti cye ajya gutora kuko nawe uri indorerezi ushobora kugenda ukamwinfluencinga ariko ugomba kujya ahantu ku buryo ureba abari aho abakozi ibyo barimo bakora ndetse n'abinjira uburyo bazi no hanze ziba zihari indorerezi ziba zi- zigenda hose kandi ikindi navugaga nk'uko mugenzi wanjye yabibajije ntabwo ntabwo indorerezi ziba iri imwe kuri site cyangwa se imwe mu cyumba kuko buriya n'iya mitwe ya politiki yatanze abakandida yiyamamaza nabo baba bafite indorerezi zabo ndetse n'abakandida bigenga bafite indorerezi zabo abo izo ndorerezi zabo zo ziba zi- zireba uburyo uh, uh, niba umutwe wa politiki indorerezi zabo ziba zireba niba uh, uh, nabwo amatora agenda neza niba nta nta nta, nta kwiba amajwi birimo bikorwa niba nta bantu barimo bahatirwa gutora uh, aba uh, umutwe wa politiki runaka nicyo ba- ba- bagomba kureba kugira ngo nabo bakore raporo bagendeye ariko uh, ku- ku- ku ku bamutumye kuko raporo ugomba kuyitanga ku bagutumye natwe rero nk'i- nk'i- nk'imiryango nyarwanda itari leta raporo bayizana ah, ku buyobozi kuko tuba dufite natwe ubuyobozi bwacu ah, ndetse ni nabwo bwemerewe gutanga raporo ntabwo indorerezi ijya kuri site ngo ni- igi- nigira ibyo ibona itangire itangaze iti ndabona hano barimo bakora bibi bagira gute." Ira- itanga raporo ku mu- ku wayitumye akaba ari we wenyine wemerewe kuba ya- ya- yasohora raporo nawe mu gihe nyine cyangwa uko tuba dufite cano ubu- uburyo tu- twubatse inzego zacu uh, mu gikorwa tuba turimo cyo gukurikirana amatora niba ari uwo ku- kuri site y'itora raporo akayitanga ku ku- ku karere uwo ku karere akawuta- akayitanga ku w'intara uw'intara aka- akazana nawe- na- nawe ku rwego rw'igihugu uwo nguwo ku rwego rw'igihugu akaba ari we wenyi- wenyine wemerewe kuba ya- ya- yasohora raporo Mm.
ese n'abashinzwe umutekano ku biro by'amatora mureba imyitwarire yabo mwebwe indorerezi
nabo baramutse ba- ba- ba- bagaragaza ibikorwa bi- bi- bya- bibangamiye amatora bibangamiye amabwiriza aba yatanze Mhm.
nabyo tubishyira muri raporo Mm, twabishyira muri raporo eh. kuko abashinzwe umutekano baba bafite akazi kabo tuba tubizi icyo bashinzwe niba ari gukurikirana umutekano w'inyuma hafi aho ngaho ku biro by'itora mhm, tu- tu- ibyo nabyo tubonye hari aho bibangamira abaza gutora nabyo iki gihe twabishyira muri raporo mm.
Mm.
ijwi ry'amerika kuri telefone turi kumwe na jean claude jean claude we uraho cyane vuga cyane
muraho tomasi kamirindi we uraho neza akabazo kawe
nsubiriza n'uwo mutumirwa nawe namwishimiye ye arakumva Eh, ndi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda aha ni mu- mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa aha
baje kubashimira radiyo ya amerika mu kiganiro muri isanga kiduha umwanya tukabasha kuganira n'abavandimwe batuye isi eh,
Eh, buri kuri icyo gikorwa cy'amatora rero nk'uko ki- biri kugenda n'ubundi mu gihugu cyacu cy'u rwanda biri ku kugenda ndorerezi neza.
ku kazi k'indorerezi
ku ndorerezi ku kazi k'indorerezi ka- ziba zishinzwe nyine nabo akazi kabo bagakora neza Mm,
kuko biba bibareba kandi baba baranabihuguriwe barahawe amahugurwa yabyo mm,
iyo mu- tugiye nko gutora ku biro by'itora haba harateganyijwe mhm,
usanga rwose nta kibazo gihari bako- bakora akazi kabo nk'uko bagashinzwe bagashinzwe nyine bagakora neza kandi nanone ikindi kintu cyaba cyaragaragaye muri iki gihe mm, ni ikibazo cy'urubyiruko eh,
urubyiruko ahanini abenshi usanga bahura n'imbogamizi zo kuba arwo bwa mbere baba bagiye kwitorera abadepite mhm, ariko ubu hari gahunda ihari nk'ubu ejo bundi mu murenge wa gashanda twari twagiye mu nama y'urubyiruko mm, haje umuyobozi ku- ushinzwe iby'amatora mu murenge mhm, ari kubigisha uko amatora agenda n'icyo abayobozi wenda baba bagiye dufite igihe babamarira ari kugenda babigisha neza mm, kuko ahanini urebye uru- ari igihe ureba ugasanga urubyiruko ari rwo rwaba rugifite ibibazo n'u- n'uburyo batoramo eh,
Eh, ubwo rero ni igikorwa cyiza cyane w'umurenge wa gashanda hano mu karere ka ngoma ukomeje gukora cyane yego jean claude urakoze rero abenshi ugasanga nanone ikindi yego hari n'igihe usanga abenshi ariko bwa mbere babona afashe amakarita y'itora Mhm.
ugasanga nabyo biri kubabera nk'imbogamizi zo kugira ngo bamenye ngo tuzagenda dutore gute ariko bibaye byiza nko kuba baje kubyigisha urubyiruko ndetse n'undi muntu ugiye gutora bwa mbere biramufasha cyane neza nko ku biro by'itora akahasanga akahasanga abagomba kumufasha uburyo uburyo ki amatora agomba kugenda ye urakoze cyane
nawe urakoze tomasi kamirindi we ye umunsi mwiza Eh, eh, ndi ngoboka mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka murenge wa gashanda ye komera ese kanyange we uyu muntu yakomoje ku bintu byo- by'amahugurwa y'indorerezi Mu- murabikora
indorerezi turazihugura Eh, kuko eh, hari abo tuba dukoresha mu ndorerezi bazi imyaka myinshi ba- bakora ako kazi ku buryo ibyinshi baba babizi ariko buri gihe iyo icyiciro cy'amatora agiye kugera tugiye kwinjira muri ako kazi ko kuba indorerezi duhuza indorerezi zacu zose twasabiye ibyangombwa mhm, tukazihugura tukazi- tukazibutsa uburyo zigomba kwitwara mhm.
niba harimo n'abashyashya tukababwira indorerezi akamaro kazo icyo tuzifuzaho ndetse n'ibyo bagomba kwirinda Mm, kuko bagomba niba ari indorerezi agomba kumenya uwo- ako kazi agiye gukora k'indorerezi akamenya ah, uburyo atanga raporo mhm.
akamenya ibyo agomba kureba kuko ntabwo indorerezi u- tu- tubaha ni- ni- ni- n'ibyo tubona by'ingenzi agomba kwitaho Mhm.
eh, kureba niba bi- bi- bi- bi- bi- bi- bikurikizwa yego Eh, amahugurwa yaraba kandi aba mu byiciro bitandukanye Na- na- tujya kuyaba ndetse natwe twabanje no kubona n'amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora Mm, nayo tukayabahuguraho kugira ngo bamenye neza amabwiriza icyo ateganya mhm, uburyo bagomba kwitwara Eh, amahugurwa rero abaho mbere y'uko indorerezi zacu zitangira akazi mm. ijwi ry'amerika duhamagare noneho frederico frederico we
mwiriwe neza tomasi kamirindi wiriwe wiriwe
yego niriwe Eh, akabazo kawe
akabazo kanje nagomba kubanza gushimira uwo mutumire mbere mubanze mumudamukize kwanza ye arakumva rwose
hanyuma akabazo nagomba kumubaza dufatiye muri ibi bihugu byacu byo muri afurika Mm, hama hategurwa amatora rimwe rimwe ugasanga bene irya migwi igejwe amatora ugasanga amatora yibwe nk'akarorero twofatira nka ngaha mu burundi rimwe rimwe urumva atavuga rimwe na etarabona ariko baba bavuga ngo nti- ngo yibwe hama nko muri kenya muri kenya naho urabona yuko mu matora aheruka yuko nayone byagaragaye ko y'ibyo mbere gushyika naho sentare yasubizwamo mm, nta kibazo ndamu- akabazo nashaka kumaza sa kandi ubwo abo bantu baba bacungira amatora baba bigishwa neza bimwe bihagije hanyuma kigira kabiri bene uwo muntu aba ajejwe umugwi wigenga uba ujejwe gutegura amatora bigaragaye neza yuko aba yibiye gukora amatora aba ari ikintu gikomeye mu gihugu mm, yoba afatirwa ibihano nyine bikwiye agahanwa bimwe by'akarorero ku kubera iyo agerageje kwiba amatora urumva aba nkaho aba ataniye na barya bantu bafata umuheto kugira baje kurwana aba ari umuntu w'inkozi y'ikibigozi mm.
bafatirwa ibihano kugira ahanwe by'akarorero kugira urumva bagire kuko urumva aba- abantu kenshi baba bahagarika kujya mu giseni biragaragara yuko bama bahengamira ku mugambwe uba uri ku butegetsi uwo mugambwe nawe uba ari umugambwe ufise ingufu z'amafaranga ukaba ufise igipolisi ukaba ufise igisirikare ukaba ufise biriya n'urwaruka rumwe rumwe ruba ru- ruwushyigikiye ugaca usanga ba bantu baba batavuga rumwe na leta birabagora ukungene ba- nabo urumva babura aho bagira urumva ni kwa kundi uca usanga bapfa kwemera aho bagize hama hagati yaba muke ndamuke uri kuraraba haba fatiye nk'akantu nk'aha mu Burundi urabona aha mu Burundi urabona bamwe bamwe yuko imigambi icitatana yego abandi frederico ukabona na- Ariko n'abandi rero- bakavuga ngo leta urumva- gusha ku kazi k'indorerezi kubera ko uko uri kubivuga ndumva bida- bitinjira neza mu nsanganyamatsiko y'akazi k'indorerezi
Eh, akabazo basi- akabazo kavuna ngomba kumubaza ubwo izo ndorerezi zoba zigishwa neza kugira urumva zicungira amatora neza cyangwa bene ujya mu- ajya imashini amajwi ashikiramo ubwo baba bayasuzuma neza kuko kubera henshi biragaragara yuko amajwi yirirwa hajya mu mamashini kubera amajwi yirwa kuri tere murakoze ampa- ampere umuce kuri aho uri ye urakoze frederic
yego nange murakoze imana ibahezagire ye ese kanyange we yavuze byinshi ariko mu mwanzuro we usibye n'ibyo guhugurwa kw'indorerezi wari wabivuzeho ahubwo avuze akabazo k'amamashini n'udusanduku nabyo murabireba
turabireba we yavugaga ibijyanye n'aho abashinzwe amatora bashobora kuyiba ubwo bivuze ko nyine batangaza utatsinze ako rero niko kazi k'indorerezi ni ukureba niba koko amatora uburyo abaturage batoye kuko niyo bigeze igihe cyo kubarura amajwi indorerezi zigomba kuba zihari zikareba niba babarura ijwi ku ijwi kandi ijwi uwatowe ari we bavuga ni nayo mpamvu ziriya ari imitwe ya politiki ari abakandida bigenga nabo baba bafite indorerezi zabo ziba ziraho kugira ngo zinarebe koko niba bavuze umutwe wa politiki runaka ari we batoye niba kuko ari we n'undi masoma ijwi ari ryo asomye aho rero ngira ngo iyo indorerezi zihari ari nyinshi ziri ahantu henshi hatandukanye bishobora no kuba byaburizamo n'uwaba ashaka kwiba amajwi kuko baba bazi ko iyo ndorerezi nibibona iri biti itanga raporo kandi no kugira ngo amatora ya koko komisiyo y'igihugu y'amatora iba yateguye nayo ifite inshingano zo gutangaza abatsinze ariko n'indorerezi nazo zikora raporo zazo zikavuga ati aya matora uburyo twabonye yagenze turabona yaragenze neza n'ubwo wenda hashobora kuba harabayemo utubazo ariko ntibyaburwa ko yemerwa nk'amatora yagenze neza ku buryo abatsinze bakwemerwa aho rero iyo hagaragayemo amakosa iyo haramutse hari amakosa yagaragaye yuko hari abagiye biba amajwi cyangwa se babarura amajwi ku utatowe icyo gihe n'indorerezi zirabigaragaza muri raporo yazo bikaba byatuma habaho gukemanga cyangwa se kugaragaza ko ayo majwi abatsinze batangaje koko bishobora kuba atari bo bari batsinze ni nayo mpamvu rero ngira ngo n'uwari wabajije kare irumva asa nkaho avuga ati nta mpamvu y'indorerezi zifite akazi kanini zifite inshingano nini yo kuba nazo zemeza niba koko ayo matora yarakozwe mu buryo buciye mu mucyo no kuba ndetse banatangaza no ko nabo ubwabo nk'indorerezi zibona amatora uburyo yagenze ibyavuyemo babyemera
ariko muri raporo ntabwo mushobora kuvuga ngo uyu nguyu ngo twebwe muri aba ngaba bashinzwe amatora ngo yitwaye nabi ngo mumuhane mwebwe ibyo ngibyo ntabwo bibareba
nabyo muri raporo tubishyiramo tubishyiramo tugashobora kuvuga tuti mu biro by'itora aha n'aha uwari ushinzwe ibyo biro by'itora yagize amakosa ya n'aya tubishyiraho muri raporo iyo hari ahantu hari umuntu wari ukuri ibiro by'itora niba ari ibiro by'itora niba ari icyumba bikaba bigaragara ko hari amakosa yakoze tugiye tubishyira muri raporo yacu kugira ngo ubutaha ntibazanye no kumukoresha niba koko ari amakosa bigaragara ko yakoze ku bushake cyangwa se yakoze kubera kutamenya kuko hari igihe umuntu ashobora gukora amakosa kubera ko adasobanukiwe neza n'inshingano arimo ariko ntabwo mubwira komisiyo ngo ni mu muhanda
ntabwo tumubwira ngo ntabwo twamutegeka ko bamuhana twe tugaragaza amakosa yakoze noneho komisiyo akaba ariyo yazafata icyemezo cyo kumuhana kuko ushobora no gusanga yenda n'ayo makosa abantu bashobora kuba bagaragaje nk'indorerezi bishobora kuba yenda hari n'ibigaruka kuri komisiyo ugasanga yenda itarabonye umwanya uhagije wo guhugura ba bakozi bakoresheje umuntu akaba yakora amakosa kubera kudasobanukirwa neza n'izo nshingano arimo zo kuyobora amatora
udusanduku rero yego nyuma yaho ni uko dusaba ko amahugurwa ku bayobora amatora aba menshi kandi agahabwa n'abantu kuko b'inyangamugayo
iyo hari amamashini yo gutoresha n'udusanduku bashyiramo impapuro z'itora ibyo byose nabyo murabireba mbere mbese n'igihe amatora arimo aba byose nabyo murabireba mukabikora mukabishyira muri raporo
reka mu ndorerezi zireba ibintu byinshi yenda nuko byose ntagiye mbivuga hari hari hari mu gihe cya kampani hari ibyo tureba tukamenya tukareba niba abakandida bose barimo biyamamaza amagambo bakoresha niba nta vangura arimo niba nta macakubiri bakoresha barimo biyamamaza tukareba niba bahabwa uburenganzira bwo kugira bwo kubwira ababa baje babagana imigabo n'imigambi yabo tukareba ibirango bikoreshwa niba bihari noneho n'icyo warumvajije cy'umunsi w'itora kureba niba ibyumba by'itora biteguwe neza umunsi w'itora nyizina niba koko amatora yatangiriye ku isaha iba yaratanzwe na komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa se niba hari abakererwa niba hari ababikora mbere tukareba niba ibikoresho byose bihari Eh, tunareba niba byarageze kuri site mbere eh, ku gihe Eh, niba binahari kuko eh, niba ari box isanduka bashyiramo impapuro z'itora nk'uko yari abivuze mugenzi wanjye niba koko ihari kandi iteguye ku buryo umuntu watoye ashyiramo urupapuro rwe rukajyamo ku buryo nta- ntawe uri hanze wahita amenya ngo ruriya rupapuro rwashyizwemo na kanaka kuko ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu amenye njyewe icyo natoye uwo natoye rero nabyo turabireba iyo tubonye eh, turamutse tubonye simvuga ngo hari ibyo twabonye ariko biramutse bigaragaye ko eh, amasanduka y'itora eh, abantu batoreramo atameze neza cyangwa se atahageze ku gihe ibyo nabyo tubishyira muri raporo kugira ngo abashinzwe gutegura amatora ubutaha bazabikosore
Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga akazi k'indorerezi mu matora umutumirwa ni sekanyange jean leonard ni umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta sosiyete sivile mu rwanda turaganira ku kazi k'indorerezi kubera ko sosiyete sivile nayo ni indorerezi mu matora y'abadepite azaba ejo bundi mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya kabiri ya gatatu n'iya kane niko se kanyange we ingorane mu- mukunda guhura nazo mu kazi k'indorerezi zikomeye kurusha izindi kuko ha- zishobora kuba ari na nyinshi ariko nk'izikomeye ebyiri eshatu muhura nazo ni nk'izihe
Ah, mu kazi iyo tu- turimo dukurikirana uburyo amatora akorwa ah, cyangwa se na- no kwiyamamaza ah, navuga wenda ngo ni imbogamizi nyinshi duhura nazo ubwo njye navuga hano mu rwanda kuko iyo tujya no gukurikirana amatora hanze y'u rwanda ariko hano mu rwanda eh, iki- imbogamizi nyi- yenda ituremerera twebwe ni iki- ni ikibazo cya cy'uko ntabwo tubasha kugera hose nk'uko tubishaka kubera ikibazo cya mikoro kuko kuri twebwe tuba twumva ko twaba turi no mu cyumba cy'itora ku buryo tuba dufitemo umuntu kugira ngo koko tuzakore raporo iduha amakuru y'ukuri y'ibyabereye mu gihugu cyose rero imbogamizi ya mbere ni amikoro kuko ntabwo tubasha kugera ahantu hose nk'uko tuba tubyifuza Ah, eh, ubu kuri ubu ngubu ah, nta- nta- nta- ntawe turajya ngo twangirwe eh, ku- kujya mu ku- ku- ku- ku indorerezi nta nubwo nta nubwo turasa- turasaba ibyangombwa ngo babitwime nkabona rero ko nta mbogamizi muri muri make navuga twebwe nka sosiyete sivile du- tubona muri aka kazi tuba twako- twihaye kujya gukurikirana uburyo amatora ategurwa cyangwa se n'uburyo amate- amatora agendwa Mm. hanyuma iyo mukoze raporo nta kindi kintu kirababaho ntabwo navuga gukurikiranwa ahari eh, ariko nko gutotezwa Inda- ntabwo Oya.
murazira raporo mwakoze
Oya, nta- nta- nta- nta- nta- nta- ntabwo turazira raporo kuko sinzi uwayituza izo uwo ari we kuko raporo tuba dukoze Mm.
niyo ifasha niyo ifasha abategura amatora kugira ngo barusheho kuyategura neza Mhm.
ndetse banakosore niba hari ibiba bitaragenze neza rero ndibaza ko umuntu umufashije kugira ngo akazi ke kazagere neza eh, ubutaha ndibaza ko ataza kubaza ngo kuki wambwiye ibita- ibitaragenze neza Nta- nta- ntaho rero turabona tubangamirwa cyangwa se umuntu ngo abe yatubaza ngo kuki mwa- mwa- mwampaye raporo ingira inama y'ibyo ngomba gukosora Nta- nta- ntago twe biratubaho Mm. twibutse kandi abatwumva yuko raporo iyo murangije akazi kanyu muyishyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora
cyane rwose ya komisiyo y'igihugu y'amatora muzayitanga ryari ko nduzi hano babahaye akazi ko kuba mbese babemereye gukora uh, akazi k'indorerezi kuva ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu kugera ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda kandi amatora Yego.
azaba nyuma
Eh, twe- twebwe raporo raporo yacu eh, hari iyo dutanga amatora aki- a- akimara kuba Mm.
buriya tuyatanga ku it- ubundi ku itariki enye eh, niwo munsi amatora azarangira Mm.
Eh, hari- hari- hari hari raporo y'ako kanya duhita dutanga dushobora gutanga ku wa kane nijoro cyangwa ku wa gatanu ku itariki ku itariki nijoro cyangwa ku wa gatanu ku itariki eshanu Mm.
ariko raporo yuzuye neza tugomba kuyitanga muri iriya minsi eh, komisiyo y'igihugu i- iba yatanze ni Mhm.
ukuvuga mu matariki twebwe tu- tuya- tuyikora vuba vuba ku buryo bitarenze itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda raporo yacu itarasohoka Eh. ni ukuvuga abakozi rero mura- murababwira buri munsi bagahora bashyira utuntu ku murongo ku buryo gukora raporo byihuta
twebwe eh, uburyo tuba twarubatse sisiteme dukora dukorana n'aba n'indorerezi zacu ziba tuba twohereje kuri kuri tere Mm.
batanga raporo buri buri kanya igikorwa abonye ahita atanga raporo Mhm.
ariko no ku mugoroba aduha atwohereza raporo y- y'u- y'uburyo umunsi wagenze Eh.
ni nayo mpamvu iyo amatora arangiye eh, amatora buriya ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda bi- bi- bigera saa tatu z'ijoro twabashije kubona ikigereranyo cy'uburyo muri rusange amatora yagenze mu gihugu Mm.
tukaba aricyo aribyo tuba dutangaje ariko nyuma ah, raporo yose indoro zacu zose zagarutse i kigali Mhm.
nibwo twegeranya raporo nyirizina ariyo dutanga eh, byibura twiha ibyumweru bibiri ku buryo tuba twarangije kuyitanga nagira ngo nkosore nikosore gatoya nari nyobeje abatwumva usibye we kutaguye mu mutego nanjye nibeshye ni igikorwa cyo kwemerera indorerezi Ki- cyatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu kikazasozwa ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda nsabye imbabazi ko nari nibeshye gatoya ijwi ry'amerika kuri telefone Nari- nari nubishye kumbwira igihe tuzatangira raporo yacu Ye- ni- nicyo ndashaka kugushaho kandi wabishubije neza ye ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe na uwimpaye uwimpaye we uwimpaye karame karame ka mirindi urakomeye se aho neza akabazo kawe Eh, ni uw'impaye koko iburega mu murenge wa burega akarere ka rulindo mu majyaruguru Mhm.
eh, mu gihugu cy'u rwanda yego
bo ikibazo nari mfite nari ndimo mfunguye radiyo ikiganiro cyatangiye ariko insanganyamatsiko nayumvise Mm.
ngo ndibaza indorerezi zijyaho gute zikora zite ikindi niba ko mbona kenshi usanga mu mu- mu byaro usanga zitahagera zikunze kwibanda mu mijyi Mhm.
nta bikoresho baba bafite ku buryo babafasha gukwirakwira mu mu ntara cyangwa se mu mirenge ku buryo babona uko amatora yacu mu rwanda agenda twebwe n'ubundi tuba dufite ubwisanzure u rwanda mu matora rumaze igihe twebwe ntabwo ari ibintu byo gushakisha tuba tubimenyeye Mm.
Eh, amatora rwose agenda neza ariko mu cyaro ugasanga wenda hari abashobora kuba batuvangira bakavuga ibitagenze neza kandi nta kibazo cyabaye Mhm.
abo bantu mu ba- abo bantu baba bagiye muri iyo muri iyo gahunda yo ku- kugenzura amatora uko agenda mu byaro cyangwa se mu mijyi bashyirwaho n'ande bahe- barahembwa barikorera nicyo nashaka kugira ngo musobanurire usibye ko ibyo byose yari yabivuze ariko si reka noye kumuvugira abikunyuriremo nanone muri makeya bafunguye mwagitangiye ikiganiro ariko ntabwo biragira murandukiramo gakeya musobanukirwe nanjye ye reka ahita agusubiza rwose urakoze uwimpaye we urakoze cyane nawe tabase we ye se kanyange Ah.
munyurire muri makeya mbese ni ni nko gu- ni nko kum- gusubira muri makeya ibyo wavuze byose
Eh, nawe numvise ikibazo cye kirasa nkaho nyine nasubira mu byo navuze ariko wenda muri makeya Mm.
ah, namubwira yuko indorerezi na- na- na- ni abantu ah, ba- ba- bakurikirana igikorwa uburyo cyateguwe cyane cyane muri muri aya matora Ah, ariko bakabikurikirana atari abakozi ba leta badahembwa na leta atari urwego rwashyizweho na leta barangiza bagakora raporo raporo bakayishyikiriza urwego rushinzwe gutegura amatora kugira ngo ah, urwo rwego ruzafashe ruz- iyo raporo iba yarufasha kugira ba- bimwe bakosora cyangwa se niba hari n'ibyagenze neza kuko turanashima n'ibyagenze neza tubishyira muri raporo yacu kugira ngo ubutaha na- i- i- i- i- ibyo bi- byari bitaragenze neza bara- babikosore amatora akurikira azabe meza kuruta ayabaye Nta- ntabwo rero indorerezi ntabwo ari abantu bashyirwaho ah, n'urwego rwa leta cyangwa se baba ari abakozi ba leta ahubwo ni abantu baba bakora ku giti cyabo ariko biranashoboka ko ah, ni- na- na na zimwe mu nzego za leta nazo zitanga indorerezi hari ibigo bya leta bimwe nabyo tujya duhurira uh, dukurikirana amatora uh, nabo barimo bakurikirana uburyo um, amatora agenda ariko bitewe n'inshingano zabo urugero usho- ushobora gusangamo uh, nk'urwego rwa leta eh, nka kmo bakurikirana uburyo uh, niba uburinganire eh, bw'ibitsina byombi abagore n'abagabo byo byubahirizwa uretse ko natwe tubireba ushobora gusanga n'ibindi bigo bya leta nabyo byazanye indorerezi gukurikirana uburyo amatora arimo akorwa byo birashoboka ariko twebwe nk'imiryango nyarwanda itari iya leta tweho nta- ntaho duhurira ah, n'ingengo y'imari ya leta twe dukora ah, nk'abantu dukora ah, twigenga dufite ubwigenge busesuye eh, na raporo yacu eh, tuba tuyizeye ko ari raporo koko idafite aho ibogamiye muri abakorerabushake kandi twibutse uwimpaye ko mu- kuko yari yabajije ngo i- ngo m- mbese indorerezi zijya- zijyaho gute ni mwebwe mujya kubisaba nk'abakorerabushake
indorerezi uburyo zijyaho nitwe tujya kubisaba ngira ngo nk'uko mwanabivuze n'ikiganiro gitangira abantu bose bafite ubu- aba- bafite uburenganzira kujya gusaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo baza- bazabe indorerezi natwe rero nitwe mu bwacu tuba twarabitekereje tukavuga ngo nk'imiryango nyarwanda itari iya leta eh, mu nshingano zacu muri tuba twarihaye tugomba no gukurikirana uburyo amatora akorwa mu gihugu eh, tukareba uburi- niba ah, hari ibibazo birimo niba hari imbogamizi zirimo niba biyamamaje bahabwa uburenganzira bungana eh, mu gutanga ibitekerezo byabo mu kwiyamamaza ibyo rero nta nta- nta- nta wundi ubidusaba ni twebwe ubwacu tuba twarabyiyemeje nk'imiryango nyarwanda itari iya leta hari akandi kabazo gato yari yavuze ati mukorera mu mijyi gusa ati mu cyaro ntabwo muhagera
oya ibyo ntabwo ari byo kuko Ah, ngira ngo eh, usibye natwe nk'imi- natwe nk'imiryango nyarwanda itari iya leta ariko hari n'izindi ndorerezi ziba zihari ari nyinshi ku buryo ushobora no gusanga ah, nka buri cyumba ahubwo kirimo indorerezi nk'urugero nk'amatora twavuyemo twakoze y'umwaka umwaka ushize aho twajyaga hose twasangaga indorerezi ndetse no muri buri cyumba ugasanga harimo indorerezi rero kereka niba yenda avuga indorerezi zacu gusa nk'umuryango nyarwanda itari iya leta ariko muri rusange indorerezi ziba zihari kuri site ushobora kugera ugasanga indorerezi zirenga na mirongo itatu ariko ziba zavuye mu bice bitandukanye ndumva rero ibyo avuga ngo ntago ngo dukorera mu mujyi gusa ntago ntago ari byo kuko natwe turagenda kandi tuba turi henshi ye radiyo ijwi ry'amerika indorerezi zikora gute mu matora umutumirwa sekanyange jean leonard uyobora ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda nabo rero ni indorerezi mu matora azaza azaba ejo bundi mu kwa cyenda kuri telefone dufite adela ndibwira yuko ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro mu magambo make ngiye kumusaba rwose abaza akabazo kagufi adela
yego yego nyakugira imana tomasi ndabumva cyane akabazo kagufi rwose
O, akabazo ubwa mbere ni ugushima igikorwa cy'izo ndorerezi nkagira n'imbega mu rwanda bi- biraborohera ku kubaha uruhushya rwo kuba bo b'indorerezi ntabwo bibagora nta byinshi numva nuvuga ikiganiro byinshi babibajije hama mwibuke ko tuba twavuganye ko mushobora ku- kundosa wasapu yanyu murabe muze ku- reka tuza kubyina nyuma kubivuga na y'ikiganiro adela mwakoze.
ye urakoze cyane Nu- kuko nari ndagukumbuye cyane rwose ndagushimiye
yego muze kubyibuka ntimwibagire mugire ibihe byiza ye komera Se- sekanyange we utwanzurira rero iki kiganiro yego yabajije ngo nimba nta ngorane mujye mugira nabyo wari wabivuze ducira umwanzuro w'iki kiganiro mbese mu magambo makeya indorerezi ni ngombwa nanone reka tugaruka kuri icyo kibazo kiba ari cyo kiba umwanzuro indorerezi ni ngombwa mu matora
indorerezi ni ngombwa mu matora kuko eh, indorerezi no- na- na- na- nk'uko nabivuze no- ni abantu baza bakareba uburyo amatora arimo yateguye kuko haba hari urwego rwayateguye ni byiza rero ko indorerezi nazo zigaragara zikaza zikareba niba koko uburyo byateguwe niba birimo bigenda neza iyo rero zitabonetse wa wundi wabiteguye wenyine ashobora kutamenya niba hari ikosa ryabayeho cyangwa se hari ibitaragenze neza kugira ngo azabone aho ahera yikosora uh, ubutaha ni byiza rero ko indorerezi zibaho kandi zikaba ari na nyinshi nta n'ubwo gusa zigomba kuba iza sosiyete sivile zikwiye ko no kuva no mu yindi miryango ndetse no mu bindi byiciro Eh, ni ngombwa ko indorerezi zibaho Eh, ikindi ni uko eh, nk'indore- nka nka sosiyete sivile twe turashima no- uruhare cyangwa se umwanya duhabwa kugira ngo tunakore n'icyo gikorwa cyacu cyo gukurikirana uburyo amatora akorwa ko ntabwo tubangamirwa na gatoya Eh, haba ari ku ku bakuru b'igihugu komisiyo y'igihugu y'amatora nta- ntawe itugora kuduha ibyangombwa ndetse n'aho tugenda eh, n'inzego z'ibanze tunashimira cyane kenshi wakaba yenda ugera ahantu abantu bagatangira kukwikanga bati uyu muntu aje mu biki ariko usanga dukoranye neza kuko abayobozi abaturage bamaze gusobanukirwa neza na buri muntu n'akazi ke n'inshingano ze iyo rero batubonye natwe nk'indorerezi ntabwo batwikanga nta n'ikibazo eh, bagira kuko usanga n'abakurikirana amatora baba bisanzuye wakabaye undi uhagera ukabona batangiye gukangarara ariko iyo uhageze ubona bakora akazi nabo kabo neza batikanga indorerezi ziri aho ngaho binagaragaza ko ibyo bakora baba babyumva neza kandi baba bumva ko biri mu kuri ariko namwe ubwo bigaragaza yuko mu koko ntawe muba mubabogamiye muba muri indakemwa muri hagati gusa mwebwe mureba
Yes, ibi- ibyo tureba turabireba kuko n'indorerezi zacu zigenda twazihaye eh, iby'ibanze zigomba kugenda zireba bitameze bidakorwa neza ariko n'ibindi bashobora kubona ku ruhande tutababwiye bashobora ku- nabyo bara- bara- barabitubwira tukaba twabishyira muri raporo yacu sekanyange jean leonard ndagushimiye cyane
murakoze namwe kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko sekanyange jean leonard ari umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda barimo rero barebera uko amatora akorwa ndabashimiye cyane murakarama mu kanya gato cyane ni amakuru magufi
dushimire mugenzi wacu thomas kamirindi yaje kudushikiriza